raadiyoo Nuuran Hudaati. Raadiyoon Nuuran Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuuran Hudaan soora qalbii Musliimaati. Nuuran Hudaa.
bismillahi rahmaani rahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin assalaatu wassalaam alaa rasuulihi lamiin wa alaa alihi wa ashaabihi ajma'iin assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu akkam jirtan kabajamtoota dhageeffattoota raadiyoo nuurol hudaa alhamdulillah gargaarsa rabbii guddaatiin sagantaa guyyaa kamisaa qabannee dhihanne jirra murtii dhaddacha jaalalaatii fi riqicha sunnaa kan nuuf dhiheessan sheeka keenya kabajamaa fi jaalatamaa dooktor lawaa'u islaam turtiin keessan nu wajjin haa ta'u.
Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa.
Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti hidhamee bultii jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Dhaddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisee halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisee ilaala.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد وبليون لقفوتوتا هردفوتا تيفي نور الهدى إيجتوتا ديبي إيجنة تيسني تبروغراما لدى تجاللاتي في ريكتش سناتيف ergitan waa hunda dura assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu iyyannaan irraa ta duraa ta warraa dhadacha jaalalaati galmeen iyyannaa tanaa dhibba jahaa fi torbaatamii lama obboleessi keenya kun akkiyyuu iyyannaa isaa keessatti aneegaan magaalaa jabuudii tanaa dhaqee yeroo dheertu garuu asuma keessatti rabbiin dandeettii isaatiin fuudhanaa laaffisee bultii jaarradhee ilmaan illee argadhe. Duuba wanni karaa keessan na fide waan halkanii guyyaa hirriiba na dhorkee eenyumaan gaafadha eenyuuniin marihadha jechuudhaan if keessa yaasaa ture. Wanni gartee na yaachisu kun duuba wahuma anaa fi haadha mana kiyyaa jiruu teenya tana keessatti waan booruu fidaati. Wanni dhufeef jaartiin tiyya tuni taniin amma ani fuudhe tuni naan duratti bultii jaartee jirti. Akkaan isiin ammoo itti bultii jaartees akka nama ajaa'ibsiisu. haati mana kiyyaa tuni ganda ummata rahimasii takkaahuu warra biyyaa isaan bira galaa turti. Oduma mana kana keessa jirtuuti diqaalaa fuuti. Duuba hamma dandeessutti hamma garaan hin guddatiin ifdhoo isaatuma turti. Haa ta'u ilmoon guddachaa deemtu waan feetillee darsa firra goortu dirruma baati. Guyyaa tokko ahumatti waa fooxaan irraa lafatti bu'uu fi moo'isummaan firraa akkana argan jettee dirree if baasuun haa ta'u garaa guddate kana arganii intal maali garaan kun si dhukkubamoo fayya dhabamoo maal jedhanii gaafannaan lakkii bargaraa hin qaba. heerumtee sin dhageenye isaa fuute duuba hunoo gurbuma mana kana keessa jiru kana gaafa kana manguddootti iyyatanii manguddoo wal geessee dhuftee gurbaa san duuba yaamanii intala tana naa kennaa jettee namni isa dhoorkateen jiru abbaan hin fuudhu adeerree obboleessii namumaaf dayanii maaltu rakkoo tana fidee jedhanii gaafatan. Lakki anaa mitii jedhee mataa mambare. Dhuga gaa. Hattuun yoo hattellee bir ee an hattu waa ifiin hin jettu garuutu obboleeysa dhage laal mataa mammarin waa lamarraa takka filadhu takkaa mangisti si kanneen hidhaa seenu takkaa si sattarree asuma keeysatti intala tana jaartii fudhattee bulfachuu waa lamarraa amma deebisaa nuu godhi garuu gaa ija diimtuu agarraan lakkii isuma fuudhuutu naarra wayyaajee fudhate. Akkasii duuba manguddummaa wal geesse tun kan nam tokkolleen abbaa intalaa adeera intalaa akaahoo intalaa obboleeyyan intalaa nam tokko isaan keessa kan jirre isaanummaan nikaasi hiinee fudhadhuu deemjanni. Akkasii gurbaan fuudhee gaa intalti garaan guutuudhaa galfatee achitti duuba deesse. Eega deessee boodatti mucaa kana gartee gaa tajaajiltee guddiftee eega mucaan kun waa nyaachuu gaheen boodatti haadha gurbaatti firraa kennitee dhuftee bakkaan ammaa an jiru kana. Dubbii tana jalarraa kaaftee takkailleen hambifne akkaataa ilmoo tanatti fuutee fi nama sanii fi waan taame kana cufaa fi manguddoo isiin haa gootees cufanaa odeessite. Gaafaan gartee waan kana alif irraa hamma yaa'atti dhugaa isii bareen boodatti intala tana fuudhuun qaba jeetiin siin fuudhaa akkam jennaan harka lamaaniin hayyama goote akkasitti lafaa ka'ee abbaa isiitti ergadhe garuu abbaan isii kun akka isiin tuni akkaan tahuu akka maleen tahuu ilmoos qabdu ni beeka quba qaba gaafa gartee manguddoon itti dhayxe nikaan isiin ilmoo dhalteef sawwaa nikaa dhugaatii miti nikaan intala tiyyaa arruma jeeti akkasin nikaa naa godhee intala tana fuudhee rabbiilleen ilmoo naa kenne arra gartee ilmaan lamaan qaba waliin jirra duuba. Gaafiin hin gartee hirriba naa dhoorkite isin gaafachuu fedhu nikaan jarri wal gahee manguddummaan nikaa sii goone jedhaniin san sirrii moo sirrii miti. Yoo nikaan kuni sirriin tahin nikaan kiyya kun duuba intala tan akkasittiin fuudhe mee murtii natti hima yoo sirrii sirreeffachuu na barbaachisee sirriin sirreeffadha. Yaa obboleessa keenya ka musliimaa ta duraa wanni beekuu qabdu shari'aan islaamummaa fuudha halaal goote biyyatee jiraattu biyya namaa keessa jiraattu waan gartee dandeetiitti qabdu. Shari'aan islaamummaadhaa. intalti takka gartee ta takka zinaa goote isiin heerumuun isii irratti haraami wanni jedhan hin jiru. Hulaan rabbi isiif bana. Tawbattee tawbaa qulqulli silaahuu arra xukumiin shari'aa ta isii tana cafaytu yookiin gartee garaftu hin jirtu. Karaa rabbii isii deebitee araarama gaa kadhattee waan sanirraa fagaatte eega tawbaa qulqullii tawbatteen boodatti hiree yoo rabbi fideef. karaa diin qabattee islaamummaa isii qabattee salaata shanan qabattee haala gartee duraan rakkina zinaa isii mudeessan irraa fagaannaan halaali. Ammoo nikaan gartee jarri manguddoo wal geessee sodaa rabbii dhaban ifuma gurbaan sun ka gartee isaan irra fe'an sunis inni kas godhuus kabiraa godhuus rabbumaa beeka. Nikaa sii gooneen jaan suni. deemi akkuma duraan zinaatti gootatti zinaa godhi jechuu malee kana gartee ni heerumte jedhanii maqaa isaaf kennuun baaxili. Wanni jarri walit kennu wal gahanii fudhu deemiin san gartee deemiitii zinaa itti godhi jechuudha. Zinaa gurbaan kun itti godhu kana duuba isaanillee wajjin qooda qaban. Rabbiin irraa isaan gaafata. Ammoo ati mataa keetiif intala tana gartee eega isiin ilmoo sii guuftee ifirraa dhiiftee dhufti boodaan yoo akkuma dhuftetti eega gartaa jaarsa biraa deemte akkuma dhuftetti odoo heeydii takkaillee hin heeydiin isitti hin dhufin yoo ka godhattu taate odoo achi boodallee eega ati nikaa godhatti boodaan intalti tun xurii laguu itti dhufuu baattee achumaan ilmoo qabde ilmoon tanuma duraan fuute jedhamti malee teen jedhamtu. Garuu eega deeyseen boodatti intalti tun toora amata lamaa taa'uun dhabdu achi boodas jaarsumaa wajjiin turte haraam akkuma gaafa duraa waliin turte ammallee haraamit deebite isiin ammoo akka gartee chirraa kaatee dhufteen akka isiin jaarsa biraa kaatee dhufte namtichi biraa kaatee dhufte iyyuu kan niqaa godhattu taate niqaa kee sirreeffachuun si barbaachisa yoo ammoo eega isa biraa namtichi san biraa dhufte lafa bultee tawbattee xaaharatte siyaa galu eegachirraa kaatee gurbaa biraa dhufte yeroo takkaa lama sadii isaa ta'u heydiin itti dhuftee xaaharattee karaa rabbii deebitee tawbatte boodaan niqaa godhatte niqaan kee sirri niqaan kee saxiiha ammoo yoo gaafa gartee sibira ha dhuftu san jaarsa gartee biraa eega deeysees isaa wajjii turte akkuma isiin dhuftetti kan niqaa godhattu taate odoo xuriin laguu takkailleen ittiin dhufin niqaa kee sirreeffachuu qabda sansuutu siitu if beeka akkatti niqaa godhatte eega gartee isiin tun bakka amma ati jirtu dhufte hangam takka teeyseetiin hangam takkattiin niqaa godhee sumaatu if beeka ammoo ati wanni sidhaamnu dhumarratti intala tana gartee dhugumaan karaa rabbii akka deebitee waan isiirra kutee badii dabarsite cufa odoo gurbaa gartee wajjin zinaa godhuu turte kan booda raffi an kana taa'uu ka biraa taatu san cufa yaadattee akkuma san ammallee eega isa isii tana fuudhanii gurbaan raffi anii gurbaan gandattiin galee eega ilmoo san dhaltees walumaan galuun dhabdu yeroon tun cuftinu zinaadhaan waliin turte walciyaadu billaah duuba tanaaf jecha akka gartee toobaa qulqullii doo toobatee waan isii irra kute kana irraanfachuu dhabdee umrii rabbiin isiif katabee akka isiidhaa gartee zinaa keessa jirtu kanaan ajalli isiin fuudhin rabbi isii haa galatoonfattu akka ifin irraanfanne halkanii guyyaa keessatti استغفارا في صدقاس قدفتي قرا رب ربي إسيرا أكا ديبتو إسيه بچيسي بكما جران التديرا في دالا خينياس ولو ما نو قلبي خيني ربي نها طاهرو إيه خيساه شمران كين دردر خين والرب التيجا جارتشو دافتا ربي نقرتي زنا الرئيسان ها فقيسو زناتها أجيسو karaa halaaliin bultii jaarrachuu rabbiin isaaniif halaaffisu jenna. Iyyannaan lammeessaadhaa galmeen isiidhaa dhibba jaha fi torbaatamii torba. Tun immoo iyyannaan ta'u baliitii teenye takkaati akka jettu. Eegaan bultii jaarradhe yeroo dheertu. Abbaa mana kootiitii wajjiin jiraadha biyya Arabaa keessa. Anaa fi inninis walumaan riskii rabbii barbaadachaa jirra toora amata shanii. Hogguma takkallee arraanni keenya walittiin sirraa waliin qaceelu. sababaa waan kana fide abbaan mana kiyyaa kun nama qusata beekuu miti nama qiimaa riskiillee kabajaa beekuu miti nama waan rabbiin nuu kenne kana rabbi galatoonfachuu beekuu miti waa human jirratti maallaqa kana faffacaasa yooniifiin gaa hedduu anaatu laffa'aa akkatti maalleenni kun itti dhufeen beekaa yaaboo riskii rabbi tan akkanattiin taphatiyyoon kaniin juutee xiqqoo mallee toltuu isaaf yaade wanniin ani isarraa harkadhu arrabaa fi inumaa san bira kutee dhawiinsa bira kutee bakki inni gartee kabajaallee naa godhee nan laallanne fuula kiyya keessa. Duuba haala kanarrattiin waliin jiraachaa jira. Inumaa gaaf garii tumiinsa inni na tuumu akkaan itti isinii himuu hin qabu. Kanaaf namticha kana nin jibbi isaa wajjin jiraachuu. arrammoo isaan adda bahu irra muradhe tanaaf jecha rakkoo tanarratti yoon ka'ee lafa jaarsa kiyya kanaan na hiiki yoon je furmaata yoon barbaade badii maaliin qaba yaa obboleettii teenya intala teenya waa hunda dura wanni rabbii keenya kadhatan irraan dhabnee kadhannu namoota gartee biyya namaa keessatti bultii jaarrachaa jiran dhiiraa fi dhalaanis diin isaanii tiifachuu fi haraamirraa isaan if dureessuudhaaf duuba rabbiin isaan haa tiisu. Diin isaanii keessattis tiqa ilmoo isaanii keessattis rabbi isaan hatiisu. Obboleettii teenya tokkoffaa wanni beekuu qabdu. Jiruun jaarsaa jaartiidha. Akkatti shari'aan islaamummaa adaba nu barsiifte kabajaan nama lama jidduu jiraachuu. Kabajaan jiraachuun arraanni gaariin jiraachuun jaalala uumti. Jaalalti nama jidduutti agarra argamnaan ilmoon nama jidduu jirtulleen jaalala irratti waliin jiraatti. jaalaltii sanduuba tanuma rabbiin qur'aana keessa dubbatee waja'ala beeynakum mawaddata warahmaa jeesan. Lammeeysa jaarsaa jaartiin waliin jiraachuun ta duraa wal amanu waliin mari'achuu wal miidhuu ijaanis arrabaanis laalchaanis harkaanis maaltu kana fide namni bultii waliin jaarrate wal taheeti akka kambaniitti bultii waliin jaarrate malee intala takka ni kaarraa qabaachuun isin gabra isin garadi jechuu miti akkuma gartee inni ganama hoggaanii fi intala tana fuudhu warrarraa manguddoo irratti nama hedduu gubbaa irratti nikaa qeebaladhe juusanitti wanni ittiin nikaa qeebalate intala tana fuudheetiin dalaysiifadhaa garadiin godha je'eetii miti haadha mana kiyyaatiin godha shanyiitiyyaan if guddisaa. hortee waa ofirraa hambisa jechuurtii isii tana fuudhe. Tuni yarlachuutu isiinis wanni warra keenyaa dhufeef maalii if beeku innilleen intala tana kaniin fuudheef maalii beekuun kabajaan sun bakka jiraachuu qabdi. Sadeessa ammoo abbaa mana keetii yaa abbaa mana kiyyaa horii kanatti hin taphatin rabbi irraa nu gaafata suuta jedhu biyya namaa jirraa isaan jechuu tuni waan gaarii dalayti. waan rabbiin sirraa jaalatu. Rabbiin riskii rabbiin namaa kenne itti taphachuu waan akka maleetti facaasu rabbiin ni arrabse warra akkana innal mubadhiriina kaanu ikhwaana shayaaxiin jeban rabbiin namni riskii rabbii tana wahuman jirratti olii gaf facaasu paartii shayxaanaati jeen. Tanaaf jecha gartee namni qusaata baruun waan gartee barbaachisu waan faayidaan qabnetti waa baasurra mee obboleeyyan fi haadha abbaa fi kanama booda jiru yaadachuutu hojii nama aqlii qabuuti. Afreessa ammoo harka sillaachuun dhabuudhaaf waan ati toltu isaaf yaaddeef kuni gogumma. Gogummaa gogummaa oliiti ta duraa maaliifiin intalatan fuudhe isiin maali sakaadii maamoo gara diitiyyaa saboo haadha mana kiyyaati jiru waliin qabnaa wallaalu. Inumaa san bira hutee kan ajaa'ibaati gartee kafuula keessa si dhahu. Fuulli qaama ilma namaa keessa irratti irra caala. Namni intala takka fuudhulleen fuula laallata. Waa hunda keessatti fuulli barra irra caalaa humna ilmoo namaa tahee karabbii tokkicha qofaaf sujuudaniiti. Kun amma akkanaa kan ajaja rabbiin dhaamsa nabiin keenya nu bira kaayyate irraanfachuudha. Ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam gaafa uummanni sahaabaa dhufee maa haqqu zawjati alaa zawjiha mee haqni jaartiidhaa jaarsarratti maali je'anii gaafa gaafatan hadiisa dheeraa keessatti an tuxcimhaa idaa xacimta laal yoo ala baatee waa nyaattes waan ifii nyaatte sani fidiif yookaan alaa hille yoo dhuftu taate waa fidii waliin nyaadhu nafaqaa dandeehi nyaachisii obaasi owwisi daara baase walaa tadrib ilwajha fuula siin dhawin walaa tuqabbix fokkattu jettee uumaa rabbiin uumeen isin arrabsin kun dhaamsa nabii rabbiitii alayhi salaatu wassalaam kanammoo kanarra tarkaanfate kun rakkoo maali rakkoo nama gartee hayyootaa fi ulamaa'ii jalatti hin guddatini ka ulamaa'iin maxxanee shari'a islaamummaatti qoodni jaarsaa maalii qoodni jaartii maalii hin baratiniitu fedhinnummaan itti kaatee warreen bultii jaarrateetu akkanatti rakkoo kana kana uuma dhaalarratti ammoo tashanee isaadhaa wanni beekuu qabdu isa kana guyyaa niin jibbe wajjin jiraachuu dadhabe jettee kanaaf gaafachuun kee mirga keeti shari'atti mirga keeti ammoo nasihaan nuti siif dhaamna arrarraa eegali rakkoo ta'e tana karaa warra isaaniitii fi warra gurbaatii fi warra keessanitti ol fuudhiiti furmaata barbaadi. Ammoo achi dura wanni sitti dhaamu bakkuma jirtutti hanguma ammaan dura sobba- sabbartee ho'obsite ulamaa idhaan gihadhu manguddoon gihadhu akka ragaa sii tahan mana keetiyyaami rakkoo ta'e tana himi. Eh, sadeeysaa wanni ati beekuu qabdu calleeysii kee obsaa wajjiin akka inni mataa sirratti ol fudhatu akka inni qiimaa ta'e kabajaa ta'e wallaalu wanni godhe calleeysa keeti calleeysa keeti tanaaf bifa biraatiin si laaluuf wooman jirratti harkaan sitti fiiguu wanni fide usuu keeti afreeysaa yeroo ummata manguddoo yaamtee manguddoonni kongorsanii yoonii fi xiqqollee if jijjiiruu baate rakkoo ta'e biyya jirtu keessatti yoo biyya Sacuudii keessa jiraattees heeraa seeraa yoo qabaatte qaa- maxkamaa shari'aa makhraja shanii dhaqiitii iyyannaate achi galfadhu. Achi yaamaniiti akka inni hayaa jiruu isaa keessa biyya tana keessatti sossoo haa tokkoon goone si galee ija diimtuu garsiisan duuba. Eh, kunis gaa wanni si gargaaru yoo heera biyya tanaatti waraqaa biyya tanaa qabaatte yoo hin qabaanne akkuma siin jenne dhumarratti wanni si jedhaamnu rabbii kee kadhadhu rabbii kee kadhadhu ibaadaa jabeessi namni ibaadaa jabeessu sodaa rabbii arkata sodaan rabbii ومن يتق الله يجعل له مخرجا جاء ربي ولدت أنسي نما سودا ساق أبو رزق إتبلس نما سودا ساق أبو amrii cufa laaffisaaf je rabbiin furmaanni karaa sodaa rabbiitiini mee karaa ibaadaatti deebi'i ibaadaatti jabeeysi subiin duratti rabbii keetiin kadhu nama kana gartee yaa rabbi toltuu walii qabaanne waliin nu urgeessi waliin nu urgeessi waliin nu jiraachisi yoo toltuu waliin qabaanne yaa rabbi mataa addaan nu qabiyyiiti rabbii kee kadhadhu ammoo gurbaa saniif wanni dhaabnuuf rabbii kee sodaadhu obboleessa. akka obboleettiin teenyee jettu tana yoo dhuguma taate yoo wahuman toltuu si yaaduudhaaf jecha arrabaa fi boksii fi yookiin dhiitichaa fi kanaan ka deemtu taate intaluma tanaahuu hin beeyneti nama akka keetii tahuu nama akka keetiin namarraa dhalate tahuu bilisa tahuullee hin beeyn yeroon gabaraa dabarte namni arra waa barate inuma harkaanuu walqaanfataa jira namni. waan gartee abaabuun teenye dur wallaalaa wajjin buucaa fi jirmaas intala ajje iyyisiisanii halkan iddirmatanii irraa baasan san waan san irraanfadhu gurra keessa qalbii ta'e keessaa baasi ilmaan ati gartee harka tulleen si waan kana dalagu yoonii fi si harkan akka gartee ijoolleen tana keessatti rakkoon guddoon uumamtu beeki. rabbi kee sodaadhu yoo intalti gartee siin taane kabajaa akka fuutetti warra isaaniitti galchi. Ammoo wanni kun waan irratti nama dhawaniin silaa immoo isumaa hoo galatoonfachuu qabdaa rabbi si haa qajeelchu siin jenna. Iyyannaan gartee sadeessaadha galmoon isiidhaa dhibba jahaa fi torbaatamii shan kunillee dhaddachuma jaalalaati. Obboleessi keenya kun akka jiru. Ani biyya Arabaa tana keessaan jira. Hiree rabbiin gartee eega biyyaa baane hiree hedduu rabbiin nuu kenne gaafa dura aliif illee hin beeku barnootaan dabaladha jedhee akkasitti duuba karaa intarneetiin qaraatis seenee oduma barannuutiin intala takkaadhas keessatti wal baran. Intaltiitun duuba intala imaana qabdu ibaadaa qabdu akkasittiin duuba aaddeetii yaa'anii gartee qaala keetu sirraa naqabee siin fuudhaa akkamii jeetiin irra fide. Isheen dubbii mimicciirree. dubbuma caaqilaan naa deebifte haya gaawaa dhaabbatuma kanatti na fuudhi taate namaan hin je'ani ittiif marihadheetiin sii deebisa naan jette. Egaa baatii sadii itti deebi'eetiin akkamii waaliin siin jeesan jee gaafadhe akkasitti haya gaa manguddoo ergadhu naan jette. Anillee gaa eegaan hiree isi biraa deebisaa argadhe manguddootti illee jarjarree if qopheesseetiin hanga ama tokkoo. ibsirreessee waa hunda waaniin manaan kireeffadhuu fi waaniin warra kiyyaan masruufuuf eegaan godheen boodetti akkasittiin manguddoo ergadhe karaa abbaasii akkasittiin kaanaa godhan. Odoon kaanaan godhin ammoo waan irraan hafne ammaan dura ati heerumtee jirta moo je'eetiin gaafadhe lakki aniin heerumnee naan jette. eega baatii ni haa godhadhee baatii saddeet teenye odoon hin gal- eh, hin ta'e- hin galfatin bar waanaa odeessitee wanni sunii qalbii na cabsite sunii maaliree waan ajaa'ibaati akkinaan jette bar abalu bar ani heerumeetiin ture gurbaa tokko gartee inni kiristaana eh, ani gartee islaama weenaan jee akkasitti gurbaa kana heerume nama kana wajjiin jiraadhe eh, duuba guyyuma keessaa hin namarraa dhagahe Eh, gurbaan kun gartee bar waan islaamu inni afaanumaan siin jee malee bakkuma isaa jiraa naan jedhan. Akkasittiin deemee egaa qabalee yookiin poolisa ganda sanii dhaqee waan kana himadhe gurbaan kun bar musliima ani je'een na fuudhe je'eetiin rakkooti jetti himnaan eh, deemee mana murtii guddaa dabri jedhanii achi naqa jeelchaniitiin achi hoggaan dhaqu waan kanatti hime hogguma san xalayaa naa kennan. Ja gurbaan kun arrarraa eegalee jaarsa keetii mijanii waraqaa naa kennan. Warri keenya immoo waan kana akkas ta'uu ni beekan. Oduma beekanii gurbaan kun akkana ta'uu kun oduma beekanii ni kaan naa hidhan. Duuba ni kaan kuni akkami? Ni kaan nuti hidhanni kun akkami? Yaa obboleessa keenya wanni isin jennu nuti hedduu wanni nu gammachiisu obbolowwan keenya kadhiiraa fi dhalaadhaa biyya alaa keessatti. ni carraaqachaadha. Karaa kaaniin barnoota dabalachuun kan beenes waa barachuun hedduu nu gammachiisa. Duuba bakka khayrii tana keessatti intala dhalaa takka wajjin wal mari'attee isiillee siin fuudha jechuun wahuma rabbiin jaalachiisu. Eh, Akkuma san ammallee waan gartee nama cufa gammachiisurraa intalti tuni gaafa ati siin fuudha jetteen ifiin marii hadha siin jechuunis yaada bareeda yaada nama aqli qabuuti. Atilleen akkuma gartee hiree isii deebisaa harkatteen fuudhatiin jarjarree hurfooytee eega hurfooyteen boodatti eegaa qaadhimummaa fi ni haafiis warra isaanii dhayxee bultii sirreeffachuun wahuma rabbiin sirraa jaalatu. Obboleessa keenya. waan nama ajaa'ibsiisu duuba intalli tun eega baatii saddeetiiti. An nama akkanaatii bar akkanattiin fuudhe jettee sitti himuun ta duraatii khiyaana. Rabbiin khiyaanaan jaalatu. Wanni isiirra ture silaa gaafuma gartee ati heerumte moo hin heerumne jettee gaafatu san ani gartee hin heerumne ammoo dubrummaan qabu jechuudha ture. Kanas karaa kana habanee fi akka isin akkas jettu godhe sii bar. Ati heerumtee hamaa jettee gaafatta. Ati dubra moo sayyiiba hoggaa dhalaa gaafattan. Bar dhalaan tuni nama jaarsa qabu gartee jaarsaa wajjin ni haa godhatee heeruma beekan malee yoonii fi zinaa goote ani hin heerumne huma jetti. Tanaaf jecha hogga dhalaa gaafattan ati dubra moo sayyiiba hanganuma gaafadha. Yoo ani sayi- dubra siin jettee halkan aruuza seentu eh, sayyibaa ta'uu beeyte sun si ilaalti feetu ni qabatta feetu hogguma san gabbaaftee eh, warra isaanii geessita. Eh, Ammoo ni kaan gartee gurbaa nasaaraa ati jettu nama siin duratti na fuudhe jettu ka isaa wajjin jiraattee eh, intalti tuni wajjin jiraachuu turte hamma wajjin jirtu kana isii ni beeyti isii dura rabbiitu isii beeka akkamitti gurbaan kun kiristaanarraa islaamummaa dhuga deebi'ee akkamitti irratti hin argin isaa salaatuun agartu isaa qaama dhiqatuun agartu akkamitti ifi hin argin waan ajaa'ibaati. Eh, Wanni immoo isii irra ture silaa eh, gurbaan kun gartee eh, hoggaanii fi as garagaltee isarraa qulqullaa'uu yoo hafeetu taate oduu nama alarraa funaantee saniin jarjaruu dura heera shari'aatti gurba waan dhageesse kana isuma gaafattee ati dhugaan islaamummaa harkaa qabdamoo baatee jettee gaafachuudha isiirra tu- isiirra ture. Lammeessaa mee waan nama ajaa'ibsiisu Eh, nama waan amantii keessa mana boolisaatii fi mana mana murtiidhaa dhayxee kaan achitti erganii achumatti waraqaa isiif kennuun kuni jecha dubbii dharaati waan dhugaa irraa fagooti. Mee ilmi namaa tokko dhugumatti akka dhugaatti yoo jennu karakkoo dhayxee himattu mee gurbaan ati himattu maxaraa kana hoodhoo deemii dhiyeessi odoon jiin waraqaa naaf kennan jechuun ta duraa waan sammuu namaa illee hin seenne waan dhugaarraa fagooti. Odoo afaan isiitiin gartee gaafattee gurbaan kun ani'ee kufriitti yaddeebi'e odoo je'eeni akka shari'aa islaamummaatti wanni isiira jiru maal haya eega eega amantii teetiin deebiti ani sii kenne baati sadii baatiin sadiin kun iddaa beeka baatii sadii sii kenne yoo baatii sadii keessatti toobattee khayra islaamummaa deebite ani jaartii teeti. yoonii fi ammoo hin toobatin baatiin sadii dabarraan naati wal dhabne nigeetti beekii jettee waan kana isaan jechuudha turte durammoo walumaa galatti nasiixaan nuti siif yaannu obboleessa jaartii teetan irraa fagaadhu hamma isiin gurbaa san jala deemtee waan kana odeeffattee oduu alaafunaan tudhiiftee ifumaa gaafattee gurbaan kun yoonii fi waan kana ee anniin qaba hajuu taate akkuma reefu jenna baatii sadii kennitiif baatii sadii kennitiif hiree toobbachuudhaaf isiidhaaf ammoo hangi kun iddaa isarraa adda qulqullaa'u beekadha baatii sadeen kana keessa yoo gurbaan toobbiite jaartii isaati yoonii fi inni hin toobbatin ni haaraa itti habiraa heerumuudhaatu mirgasiiti. duba tanaa jed jecha isiin bultii jaarrachuun achi booda taha tanaaf jecha ati wanni gartee sirratti sirra jiru eega akkasitti waan kana sirreeffatteen booda warra isaanii dhayxeen haa haarayatti abbaan jiraatu akaahoon jiraatu obboleeyyan jiraatu adeerran jiraatu takkaahuu namni abbaan intala tiyyatan agartee naa kenni jeetti dhaambatinni addunyaarra yoo hin jiraanne wasiyyi jedhaniini takka kana dhixxinni haa godhatta. Karaa kanaan waan boru fuula rabbii duratti sitti dhaqqabu if qulqulleessite nuti sammuu gama keenya wanni rabbi ol tahe sii kadhannu siifi fakkaataa keetiif dhalaa gartee warreen kaa'inoota hamtuu dalaganii takka dubrummaan qabne ani dubra jiru kammoo heerumtee jirtu ani heerumna jettu eegammoo inni bultii isiin haa godhatee galfate takka odoon galchin ani bar eega isa harka galfatteen booda ni haa hidhannaan ana kana ana kana jettee waa himuun warri kanaa gartee khiyaanaadha. Kanaaf dhiira irratti wanni jiru intala takka gartee haasawaa faayidaa hin qabne janaaji namoo maal jedhan kana wajjin shuquluudhaa miti dhibbarraa dhibbatti. namoota amanam nama diin manguddoo aqilii qabduun naannawanii dhiiraa fi dhalaanis dhalaa takka gartee firraa dhugaa jirtu keessa baruun dirqama. Intalti dhalaa takkaas gurbaa tokko kanumatti kabooda as baasuu jiraatu yoo jaartii qabaates yoo immoo gartee badii biraa keessa jiraates waan badii qabu cufaahu eega gartee bultii jaartitti dhaqqabdi. Tanaaf gurbaan kun diin qabaachuusaa warra qabaachuu dhabuus yoo dirree bahee warra niin qaba jee mirga isaati fuudhuudhaaf. Warra qabaatus qaba je'ee dhugaa yoo itti hime mirga isaati. Isiileen odoo beeytu yoo heerumte mirga isiiti. Tanaafuu namoonni gartee bultii waliin jaarratu dhugaa walitti himuun wal sossobuu dhabuun waan bultii urgeessu bakka cufattuu kheyrii ربين ولدنها قبو أم ترى نها فقيسو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما شاء الله شيكا كينيا كبجما في جالة ما دكتور لواء الإسلام ربي نسن الرها جالة بكم سرام بكم سسني هذا بلو سنين جنة hanga sagantaa itti aantu walitti deebinutti nagee rabbi keessanuuf jiraadha jiruu qananii keessa qubadha milkii duniyaa akira argadha wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
نور الهدى صور قلبي مسلما صور قلبي مسلما